Qophii fayyaa. Biyyoota uffee Saharaa gadii keessatti dhukkuba busaa rakkoo guddaa ta'uunsaa beekamaadha. Dhiheenya kana qorannaa karaa maxxanfamee abdii hanga tokko kennee jira. Dhukkuba bookee yookaan biinni busaan daddabru kanarratti biyya keessaaf biyya Swidin irraa hayyoonni kan qorannaa geggeessantu ture. Isaan keessaa tokko Dooktar Kaasawun Taaddasee Jaallataa jedhamu. Wallagga Yuunivarsiitii keessatti gargaaraa Piroofeesaraaf barsiisaa barnoota baayoloojii turan. Waa'ee qorannoo kanaa ibsanii jiru. Jaallanneetu asuma Yuunaayitid Isteets keessatti taasofsiise akkas jedhu.
Qorannoon torbee darbe keessa nuun barreessinee joornaalii saayinsii maalaariyaa joornaaliilatti baasne suni. Ani biyya itoo bahin duraa Addis Ababa Yuunivarsiitii fi Agirikaalchar Suudish Yuunivarsiitii wajjin taane qorannoo ani dooktareetii koof irratti hojjechaa ture keessaa paartii tokko inni. Kan inni xiyyeeffatu akkuma beekamu biyya keenyaa fi sabsaaraan Afrikaa busaan rakkina isa guddaati. Kanaaf seenaa immoo dhukkuba kana ittisuuf ispeeshaalii bokee busaa ittisuuf waan itti fayyadamaa jirru. Ga'aa miti itti dabalata isaa wajjinis kan dabalame yookaan immoo qobaatti ta'ee kan bokee buusaa ittisuu danda'u barbaachisaa. So kanarratti hundoofneetu bokeen buusaa biyya keenya heru aanoo filasaa ribeensiiseedhamaa. Aanoo filasaa ribeensiisiin kun bokee buusaa warra dhukkuba buusaa kana dabarsanirraa warra kaanirraa xinnoo adda kan godhu namarra qofaa toon ta'in horii adda addaa irrattis nyaatan fudhataa dhiigan fudhataa. Kanaaf. Kan nun goone anaa fi warri.
Asirratti Dooktar Kaasaawun biyyatti malli warri kaan hojiirra oolaa turan turaniiru jettan busaa ittisuuf malli biyya keessatti hojiirra oolu maalidha?
Ayarreessennaa qoricha insektisaayidii mana keessatti biifuudha. Inni kaan immoo agobara insektisaayidii cuubamee isatti fayyadamuudha. Mana keessatti. Garuu bokeen busaa inni biyya keenya yeroo aanofilessaa rifeensi sinneenu. Mana keessattis nama argannaa ni nyaata. Bakki ittis argannaa ni nyaata.
Inni idda jechuu keessan?
Inni idda akkasumattis mana keessattis hin qubataa. Bakka ittis hin qubataa. Kanaaf tooftaan inni mana keessatti qofaa fayyadamnu kun qofaa isaa gahaa miti. Kanaaf waan biraa dabalataas ni barbaada jechuudha. Isaa wajjin kan deemuu danda'u.
Qorannaa kana isin namoota wajjiniin gaggeessitanii qorannaa kanarratti maqaa dhaaman jiru. Maqaa isaanii dandeessu?
Biyya keessaa an jira akkasumas immoo Dooktar Abtee Takkee Addis Ababa Yuunivarsiitii kiiloo afur irraa jiru. Amma lubbuudhaan kan hin jirre Dooktar Muruu Siyyuumis keessa turanii akkasumas immoo Piroofeesar Rikaard Igneel fi Piroofeesar Shaaroon Hiil Agirikaalcharal Yuunivarsiitii of Suudish irraa jiru.
Siyyuum warri jettan eessarraa turan?
Addis Ababa Yuunivarsiitii irra turan.
Egaa amma malli haaraan argame maal akka ta'e dhaggeeffatoota keenyaaf naa ibsaa Dooktar Kaasaawun.
Koronoon tiimii koo wajjin ta'e kan hin gaggeesse Oromiyaa keessa godina Baha Wallaggaa Aanaa Sibusiree keessatti gandoota sadii keessatti hin gaggeesse Aanaa Kusaayee bakka Boroo fi Doomachaaraa jedhanidha. Kan nun goone maanni naannoo kanatti bookeen busaa sun akka nyaataatti maal maal argachuu danda'a jennee kaane. Isan akkamitti goone dhiiga bookeen fudhatte bookeerraa dhiiga fudhannee dhiigni ishee eessaa dhufe jedhee yeroo qoranne kanarratti kaanee bookeen busaa namarraa dhiigan fudhatti hoolaarraan fudhatti re'eerraan fudhatti garuu gaafa ilaallu indaaqoon baay'inaan jirti naannoo sanaa garuu indaaqoorraa dhiigan fudhattu soo amalli bookee kanaa waanuma achii jirurraa fudhachuu qaba jennee yaadna turre garuu indaaqoorraa toon fudhatiin hafe.
Garuu asirratti akkuma dhiiga indaaqoorraa kan hafe warra kaanirraa fudhatti jettanii. Dhukkubichas akkasumatti dabarsiti jechuudha.
No dhukkubni busaa nama miidha malee horii kaaniin hin miidhu. Horii kaaniin dhiiguma argachuuf paaraasaayittiin inni dhukkuba busaa fidu namarratti qofaa olooruu danda'a. Dhiiga namaa keessatti qofaa oloora. Kanaaf nama qofaa miidha jechuudha malee horii gara biraa hin miidhu.
Indaaqoorraa. Dhiiga hin fudhattu jettan maayin sababiinsa?
bokeen gosa biraa immoo gaafa ilaallu daaqoorraa dhiigan fudhatu isa kanatu qofaatti tun fudhatiin hafe. Kanarraa kaanee maanni bokeen baay'een kan waan nyaatanii deemanii erganii foolii fuudhanii deemu. Nama gaafa ciniinanii nama ta'uusaa kan baranii foolii isaa fuudhanii deemanii ciniinuu hoolaas horii biraas akkasuma foolii fuudhanii deemanii ciniinuu malee ijaan qaban isaan. Kanarraa kaanee mee fooliin daakkoo waa qabaachuu danda'a innee foolii hoolaarraas hin fuune reerraas hin fuune saawwaa fi sangaarraas hin fuune. So foolii kanarraa immoo koompaawundii maal maal akka jiranii adda baafanne. Sana booddee maal goonee okay daakkoo nyaanne taanaan fooliin daakkoo kun waa qabaachuu dandeenyenne koompaawundii foolii daakkoo keessaa baasnee naannoo koompaawundii kudha tokko arganne. achi keessaa sagal adda baafanne dan kompaawundii sagal sanaa maal goone sentetik kompaawundii isaa arganne isa immoo fiildii irratti iddoo mannisiin jedhe kanan ganda waamaa kusaayetti maal goone kompaawundii kanaa iddoo namni ciiseetti rarraasne sana biratti immoo kan moskitoo qabuu danda'u cdc laayit tiraappeennaa cdc sun immoo bokeen gaafa dhuftu kan qabudha so kompaawundoota sagal sanan keessaa kompaawundiin afurree. Bokee ofirraa ittisaniiru. Warra kaan keessa bokeen galteetti garuu isa kanatti osoo hin galiin hafte. Kun immoo maal agarsiisa koompaawundiin afuran kuni bokee ofirraa ittisuu danda'a isa irratti. Humna ittisuu qabaachuu danda'a isa irratti deemne. Akkasumas immoo koompaawundii qofaa osoo hin ta'in indaaqqoo lubbuuma qabdu. Ishees akkasuma keejii keessa goone meeshaa sidisi laayitiraap isa bokee qabu wajjin goone dhiinee turre. Innis maal arganne akkuma warra kompaawundii sanaa indaaqqoonis ofirraa ittiseeti. Bookeen itti siquu hin dandeenye. Kana hojjannee kanarraa kaanee maal jenne indaaqqoonii fi kompaawundiin achirraa arganne kompaawundiin afur suni qorannoon itti dabalataa gaggeeffameennaan waan gaarii fiduu danda'u. Ittisa kan ta'u waa argachuun hin danda'ama. Isa irratti dhufne.
Warri kompaawundii isin jettan sun warri hafe shanan kan maalii ture kan indaaqqoo miti?
Kanuma indaaqqooti garuu kanuma indaaqqoo keessa ta'aniyyuu ofirraa hin ittisne garuu achi keessa afur ofirraa ittisaniiru.
Kompaawundii jettan kana akkamittiin funaantu waan akkamiiti?
Kompaawundiin kun laaboraatoorii keessatti hojjetta dura maal goonee baallee indaaqqoo akkuma jirutti irraa kaasnee isaa meetadiin jira kan. foolii ishee irraa kan sassaabu head space collection jenna. So isa sassaabnee laaboraatoorii keessatti immoo koompaawundii maal maal keessa hire seeru adda baafanne jechuudha. Achi keessaa immoo kan bookittiin rispoonsii itti kennitu deebii itti kennu yookaan immoo akka isheen waa gootu maal jedha. Anteenaa qabdi. Anteenaan ishee kuni kan isheen koompaawundii kanatti diteektii gootuudha. Kan itti bartuudha. So warra nun profaayilii koompaawundii baasne keessaa warra kudhan tokko kanatti anteenaan ishee rispoonsii kenneera jechuudha. Isa rispoonsii kenne immoo adda baafannee jechuudha. Isa kamtu kana jennee. Isa immoo fiildii deemnee gaafa yaallu immoo achi keessaa warra afurii ofirraa ittisu jechuudha.
Egaa amma mala argattan kuni dhukkuba busaa biyya keenya keessatti nama baay'ee rakkisu ittisuu fi tooftaa ta'uuf deema. Amma gaa namni indaaqqoo horsiisuu qaba jechuudha moo?
Qorannoon keenya itti fufeera ammas erga torbee darbe keessaa saayintifik peepar irratti maxxansine booddee ammas immoo piroojeektii biraatti barreessinee horii argannee itti fufuu itti adeemuu fenna. Garuu ammachitti koompaawundiin argamanii sun formuleeshinii akkamiidhaan ammamiin akkamiin fayyadamuu isa jedhu qorannoo itti dabalataa gaggeeffamuu qaba. Amma garuu gaa indaaqqoon ofirraa ittiseetti. Indaaqqoo qofaa mana keessanitti dhadhaatii bokeen si ciniintu hin jennu garuu maanni warra jiran wajjin warra mana keessa biifuu agoobarii kanaa wajjin ta'ee indaaqqoon yoo jiraatte ittisuuf poteenshaalii qabdi jenna. Humna qabaachuu dandeessi jenna. Guutumaa guutuutti garuu waan hundumaa dhiisaati indaaqqoo irratti hintineechaa jechuufi garaa qoronsaa adeemaa jira.
Bookee busaa bifa adda addaa jira. Kan loon faarraa dhiiga fudhatu jira. Kaan immoo namarraa qophaa jettan mee gosa meeqa jira?
Egaa bookeen gosi ishee gosa baay'ee jira. Achi keessaa kan baay'ee nama nyaachuudhaan fi dhukkuba dabarsuudhaan baay'ee beekaman naannoo afurii jira naannoo keenya. Anoofilas Gaambee kan jedhamu jira. Anoofilas Arbeensiisiin jira. Anoofilas Funistesiin jira. Anoofilas Niiliin jiru. warra keessaa inni jalqaba maqaa waame anoofilas gaambeen biyya keenya baay'inaan hin jiru garuu biyyoota afriikaa baay'inaan kan jirudha inni namarratti qofaa dhiiga fudhata kanaaf isumatu itti gaafatamaa jechuudha dhukkuba busaa dabarsuuf biyyoota biraatti. biyya keenyatti gaafa dhufnu garuu anoofilasaa rifeensisiit kanatu tokkoffaadha inni kun garuu namarratti si nyaata horii biraa si nyaata.
Garuu baay'een odeeffamu bokeen busaa bineensota adda addaarraas dhiigan fudhatan ni jedhu kun.
Furatti hin furatti amma fakkeenyaaf isa biyya kana ammaa waa'ee ziikaa kana fa'aa dubbatamu bokee busaa miti garuu bokee gara biraadha edasi jibsaa'ennaa edasi jibsaa'en kun amma fakkeenyaaf hindaaqorraas hin nyaata namarraas hin nyaata kan inni dhukkuba dabarsu gaafuma nama nyaatudha jechuudha gaafa nama hedduu. Maaliif ziikaan vaayirasiidha vaayirasii sun nama keessatti ol wara. Kan bokee buusaa immoo pirootoozawaa jenna pirootoozawaa suni dhiiga nama keessatti malee dhiiga bineensota biraa keessatti ol hin oolu. Bokeen buusaan sadaffaa anoofilas funistasiidha. Anoofilas funistasiin kunii fi inni afuraffaa anoofistalni laayin jiru garuu baay'inaanii fi dhukkuba dabarsuudhaan warra lamaan amma kanaan dura caqaseetu isaantu caalaadhaan dhukkuba dabarsa.
Gama qoricha barbaachuutiin qorannaan keessan kun waan gargaaru qabaa?
Bokee buusaa ittisuuf egaa warra ittisa amma jiran wajjin dabalamee waa fiduu danda'a inni yaanna garuu amma konkuluuziin isa xumuraarra gahuu hin dandeenye qorannoon itti fufinsaatti gaggeeffamuu qaba.
Egaa sadarkaa biyyaatti qorannaa kanaaf ga'uun waan guddaadha. Inni kun isiniin hammam jajjabeesse?
Anaaf hamilee guddaa naa kennaa akkasumas immoo rakkinni buusaa biyya keessatti rakkin akkamii akka inni fidu sirriitti beekaa. Dhukkuba qofaa asitti fidatuun ta'e inni dinagdee kee baay'ee balleessaa hojii qonnaarraa adda si baasaa hojii biraa qabda taanaanis hojii addarraa adda si baasaa dhukkubsattee kaatee guyyaa sadii guyyaa afur booddee daftee jiruutti deemtu miidhaa guddaa qaba. Kanaaf fallee akkana abdii horuuf itti adeemaa waan jirruuf natti tola. Garuu gaa biyya keessatti ture sanatti fufuu hin dandeenye biyya ba'uuf dirqameennaan hin ta'e kunis natti dhaga'ama. Garuu asuma taa'es immoo gaa itti ulfaa'e ni yaada.
Gara biyyaatti deebitanii deemtan jechuudha.
Gara biyyaatti gaa deebi'ee deemuu hin danda'u.
Maaliif?
Gaa waa'ee biyya keenyaaf rakkina biyya keessa jiru rakkinuma sanaa wajjin wal qabatee hin Tole amma biyya keessa taa'anii hojjechuuf biyya ormaa keessa taa'anii immoo akkasitti hojjechuun rakkina isinitti hin ta'u?
Sachi teessii hojjechuu fi as teessii hojjettu tokko hin ta'u asitti gaa yookaan barattoota advaayizii gochuudhaanii waan ani kororfadhee ture warra kaanitti dabarsee akka isaan hojjetanii ani immoo akka supparvaayizii gochuutti kana kanatti tuquun hin danda'amne yaada.
Dooktar Kaasaawun Taaddasa Jaallataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jaallanneettis baay'ee galatooma.